iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri uyu mwanya hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na mugenzi wanjye fideni yongabo nanje ndabaramukije nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo itatu n'umwe mu mpera z'iki cyumweru gishize muri leta ya texas na ohio inaha muri leta zunze ubumwe za amerika inzego z'umutekano za amerika zemeje bwa mbere ko ari iterabwoba ry'imbere mu gihugu iterabwoba rirakomeye kandi riva kuba uri kurabaza mu byerekeye politiki bamwe bashobora guca bavuga yuko ari cyane cyane abazungu babitera ubwo ni porofeseri atanaza gahungu wigisha muri kaminuza yitwa chicago state university muri leta zunze ubumwe za amerika avuga kuri ubwo bwicanyi abantu mirongo ine na babiri basize ubuzima mu gitero cy'indege cyagabwe mu mujyi wo mu majyepfo ya libiya ababarirwa muri mirongo barakomereka
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi kuwa mbere ko abanyamerika bategerezwa kwiyamiriza urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba hamwe no kutihanganirana kutihanganira abo mudasangiye ibyiyumviro
urukiko rwa nigeria uyu munsi kuwa mbere rwemeje uko umuyobozi w'abashiyite ibrahim zakzaki n'umugore we zena ibrahim bajya kwivuriza mu gihugu cy'ubuhinde barafunze kuva batawe muri yombi mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatanu
ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cya misiri bwamenyesheje ko abantu cumi n'icyenda bapfuye abandi mirongo itatu barakomereka igihe imodoka yari ica mu nzira atariyo yasekana n'izindi modoka zitatu hagati ku mugwa mukuru kayiro izi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turazigaruka ku mukanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye duhere ngaha muri amerika aho perezida waho donald trump yatangaje uno munsi kuwa mbere ko abanyamerika bategerezwa kwiyamiriza urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba hamwe no kutihanganira abo mudasangiye ibyiyumviro ibyo ni nyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu mirongo itatu n'umwe mu gitero cyabereye muri leta zibiri texas na ohio abategetsi bavuga ko bisa n'uko icyo cyaha gifatiye ku rwango rw'abo mudasangiye ibara ry'urukoba perezida wa amerika donald trump ntiyavuze ku vyagirizo vy'uko amajambo yiwe avuga n'aba bimukira n'amajambo afatiye kw'ibara ry'urukoba vyoba vyagize uruhara ku kwiyongera kw'ivyaha vy'urwanko rufatiye kw'ibara ry'urukoba muri amerika perezida trump yavuze ko ivyo vyiyumviro bigayitse bitegerezwa kuzimanganywa atangaje ko urwanko atakibanza rufise muri amerika kandi ko ikibi kirandura imitima y'abantu ku munsi wa gatandatu umuntu yitwaje ibigwanisho yishe abantu mirongo ibiri na babiri mu kibanza abantu basumiramwo ibintu ca walmart mu gisagara ca el paso muri leta ya texas ubwo bwicanyi buvugwa ko cari caha gifatiye ku rwanko rw'aho mudasanga ibara ry'urukoba amasaha cumi n'atatu inyuma yaho uwundi muntu yitwaje ibigwanisho yishe abantu icenda mu gisagara ca dayton muri leta ya ohio abandi bantu batari bake barakomeretse muri ivyo bitero vyombi perezida wa amerika donald trump yategetse ubushikiranganji bujejwe ubutungane muri amerika gutohoza iterabwoba rikozwe n'abanyamerika bari hagati mu gihugu yasabye ko hashyirwaho itegeko rituma abakoze ibyaha bifatiye ku rwango n'ubwicanyi bw'ikivunge bahabwa igihano cy'urupfu ahandi havugwa abantu bapfuye ni muri libiya abantu mirongo ine na babiri barishwe abandi babarirwa muri mirongo barakomereka mu gitero cy'indege cyagabwe ku mujyi wo mu majyepfo ya libiya umutegetsi wo muri ako karere muri guverinoma yemewe na onu yabivuze uyu munsi kuwa mbere iyo guverinoma yareze abasirikare bayobowe na khalifa haftar kuba aribo bagabye igitero cy'ejo ku cyumweru mu mujyi wa morzuk uwo mukwabo watwaye ubuzima bw'abantu mirongo ine na babiri abandi mirongo itandatu barakomeretse mirongo itatu bamerewe nabi ibrahimu omar umutegetsi muri komine yabibwiye ibiro ntaramakuru bya faransa afp guverinoma ya libiya yemewe na onu ku rubuga rwayo rwa facebook yamaganye icyo gitero cyitiriwe ingabo za haftar hafutari wafashe igice cy'amajyepfo ya libiya mu ntangiriro z'uyu mwaka yarwanye urugamba kuva mu kwezi kwa kane ashaka gukura ingabo za guverinoma mu murwa mukuru tripoli imirwano imaze guhagarara ku butaka impande zombi zakajije ibitero byazo byo mu kirere zikoresheje indege z'intambara hamwe na za drone
naho ifaranga ry'ubushinwa yuan ryatakaje agaciro uno munsi wa mbere ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka cumi n'umwe ibyo ni nyuma y'uko perezida wa amerika donald trump agabishije guzoshira amatagisi mashasha ku rugero rw'ibice cumi ku ijana ku bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari bivuye mu gihugu cy'ubushinwa biza muri amerika ku itariki imwe ukwezi kw'icyenda abitegereza ibintu biteze ko gutakaza agaciro k'ifaranga rya yuan bizokongereza icuka kibi hagati y'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bamaze igihe bavuga ko kugabanuka kw'inguvu kw'ifaranga rya yuan bituma ibidandazwa ubushinwa bushorera hanze bizimbuka kurushiriza ibyo bikaba bigeramira ibihugu byo mu mahanga bihiganwa na amerika bikongereza umusesekara mu by'ubudandaji n'igihugu w'igihugu cy'ubushinwa banki nkuru y'ubushinwa yagiriza ukwiyugarana kwa amerika ku bijyanye n'ubudandazi n'ubudandaji ku itakaza ry'agaciro k'ifaranga rya yuan biteganijwe ko intambara y'ubudandaji hagati y'ubushinwa na amerika itera yiyongera abitegereza ibintu bavuga ko ibyo bizogira ingaruka ku ifaranga rya yuan umuntu arigereranije n'idolari bavuga ko igabanuka ry'agaciro rya yuan n'iterambere n'intambara y'ubudandaji hagati ya amerika n'ubushinwa bifitaniye isano
amakuru y'ijwi ry'amerika arakomeje urukiko rwa nigeria uyu munsi kuwa mbere rwemeye ingwate y'umuyobozi w'abashiyite n'umugore we kugira ngo babashe gufata indege ibajyana kwivuza mu buhinde ni igikorwa bivuga ko gishobora gukuraho umwuka mubi wadutse ubwo itsinda ayoboye riciwe nyuma y'imyigaragambyo yatembesheje imivu y'amaraso Ibrahim Zakzaki washinze muvoma ya kisilamu ikikiye Iran muri Nigeria izwi nka IMN mu magambo ahinnye y'icyongereza ari mu maboko y'abashinzwe umutekano hamwe n'umugore we Zina Ibrahim kuva batabwa muri yombi mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatanu umucamanza mu mujyi wa Kaduna mu majyaruguru ya Nigeria yategetse ko zakzake hajyanwa mu gihugu cy'ubuhinde kwitabwaho n'abaganga ku buryo bukwiye avoka umwunganira mu mategeko femi falala yabitangarije ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp undi wo mu itsinda rimwunganira yavuze ko n'umugore we yemerewe kujya kwivuriza hanze y'igihugu
ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bw'igihugu ca misiri bwamenyesheje ko abantu cumi n'icenda bapfuye abandi mirongo itatu barakomereka igihe imodoka iriko ica mu nzira itariyo isekana n'izindi modoka zitatu hagati ku mugwa mukuru kairo ugusekana kw'izo modoka vyatumye zaka umuriro imodoka uh, ziriko zaka umuriro zashobora kuboneka ku ibarabara iyo mpanuka yabereye ko mu gihe abantu barengana bariko bagerageza gutabara abakomeretse abajejwe itohoza uh, baraje ahabereye iyo mpanuka mu gihe hari abapolisi benshi umushikirizamanza mukuru w'igihugu cya misiri ariko aratohoza iyo mpanuka
leta zunze ubumwe za amerika hamwe na onu byamaganye umutwe wa leta ya kisilamu wigambye igitero cya bombe ku modoka ya minibus yari itwaye abanyamakuru b'abanyamwuga muri afghanistan abategetsi mu gihugu bavuze ko bisi yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga korushide ikabur ejo ku cyumweru ubwo bombe yatezwe mu modoka yaturikaga icyo gisasu cyahitanye abantu bigenderaga babiri kandi cyakomerekeje abakozi batatu bo ku cyicaro gikuru cya sitasiyo ya televiziyo yo mu murwa mukuru ambasaderi wa amerika muri afghanistan john bass ku rubuga rwa twitter uyu munsi kuwa mbere yamaganye icyo gitero kandi ageza ubutumwa bwo kwifatanya mu kababaro ku miryango yabuze abayo yavuze ko igitero ku basivili no ku bitangazamakuru nta mpamvu yacyo yasabye impande zose kwibanda ku mahoro no kureba ibihe biri imbere ku gihugu cya afghanistan mu rindi tangazo intumwa za onu mu gihugu cya afghanistan zamaganye icyo gitero umutwe wa leta ya kisilamu wavuze mu itangazo ryawo ku ishami ryawo mu karere mu ntara ya khorasan ari ryo ryacuze umugambi w'urugomo
muharanira kumviriza radiyo ijwi rya amerika rizamirira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu Rwanda i Kigali hakoraniye inama y'iminsi ibiri yo guteza imbere uburimyi muri Afurika kurondera kugana ibihugu vya Afurika vyo kwihaza mu biribwa food security mu rurimi rw'icyongereza hamwe no kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi yitabwe n'abashikiranganji b'uburimyi baturuka mu bihugu birenga mirongo itatu abahinga n'amashirahamwe mpuzamakungu yitaho uburimyi inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda
abashikiranganji bajejwe uburimyi n'ubworozi abahinga n'abashakashatsi muri ico gisata amashami mpuzamakungu yitaho uburimyi nka FAO iba nk'isi yose n'abandi baturutse mu bihugu birenga mirongo itatu vya Afurika barahuriza hamwe ku mwimbo w'uburimyi ugenda ugabanuka uko umwaka utashe cane cane mu myaka itatu iheze mu bihugu bitandukanye vya Afurika kuri bo ibyo bituma indwara zituruka ku gufungura nabi ukugwingira mu bana ubukene n'inzara bibangamira abanyagihugu muri rusange muri urwo rwego gerardine mukeshimana umushikiranganji w'u rwanda ajejwe uburimyi n'ubworozi avuga ko ari ibice by'uturere tubiri mu rwanda ubu birangwamwo icyo kibazo cy'inzara bitewe n'uko uko ibihe bigenda bihindagurika haba amapfa haba imyuzure ndetse n'ibibazo by'intambara tugenda twumva hirya no hino muri afurika mu myaka hafi itatu ishize bigenda bigaragara yuko ibijyanye no kwihaza mu biribwa mu bihugu byinshi bya afurika bigenda bisubira inyuma bita umurongo w'aho byari bigeze cyane cyane bitewe n'uko imihindagurikire y'igihe y'ibihe irimo irihuta abaturage bacu bakaba batabasha kwihutana nabyo kugira ngo babashe guhangana nabyo ubu ngubu tuvugana urebye igihugu cyose gihagaze neza kereka imirenge itatu yo muri kayonza n'indi mirenge itatu yo muri bugesera ariko naho nta kibazo gikomeye gihari kuko nk'uko mubizi leta ihorana ikigega ihorana ibigega byo gufasha abaturage bacu igihe bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ubundi muri rusange nta kibazo dufite urebye usibye aho ngaho mu mirenge ya bugesera itatu ya bugesera n'itatu ya kayonza abatuye muri iyo mirenge babwijwe ijya amerika ku iheze aho iyo nzara ibagejeje ubu bariko bahabwa imfashanyo y'ibiribwa yamara ntibashima ingene iriko iratangwa izuba ryaravuye pe njye nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye sharumba ijana n'ejuru makumyabiri ry'ibishyimbo yari inguzanyo urumva ko ngiye guterezwa cya munara bitewe n'iki n'izuba ko muri rusange umurenge wa kamabuye urashonje pe harimo n'udafite n'icyarya akanya babwiriwe kandi ari munaburara kubera icyo kibazo n'inzara itumereye nabi uyu mwaka rwose twararumbije iyikamabuye iyikamabuye muri uyu murenge abantu bararumbije rwose nta kintu bigeze babona ko umuntu ukoresha ikibazo cy'isuka we abayeho nabi abantu barahinga si bakeza urahinga ugaheruka uko wagahinze nararumbije nabuze ibishyimbo kubera izuba ahubwo leta nawe nyine yareba ukundi kuntu tugenzereza yazanye imfashanyo izifashisha abantu bakeya abantu bafaye ibyo kurya baha ibigori babaha ifu y'imyumbati babaha ibishyimbo harimo abaha ibyo kurya iyo lisiti irasohoka noneho abandi batahawe urubu nta cyari ikibazo byari rwaserera bashaka no ngo babihagarike ikigega mpuzamakungu citaho uburimyi fond international pour le développement agricole fida mu mfunyapfunyo y'igifaransa kibona ko kugira inzara igabanuke abarimyi bimbure ibishobora kuba batunga baronke n'ibyo bashora ku isoko amareta ubwa mbere ari yabwirizwa kubigiramwo uruhara Gilbert Hongbo atwara FIDA Il y a plusieurs façons aussi d'augmenter la productivité. La lutte contre la question de, des pertes, l'incapacité.
Ati hari uburyo bwinshi bwo kugwiza umwimbu nko kurwanya umwimbu uborera mu mirima canke abarimyi bakawuhomba mu rugendo rwo kuva bimbuye gushika bashikanwa umwimbu ku isoko kugwiza amasoko kandi ku giciro ciza kubigisha kurima kijambere aho kurima ivyo bajya gusa ahubwo bagashora no mu mahinguriro n'ibindi twebwe nka FIDA twasheze amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu zitanu z'amadolari ya Amerika muri ico gisata mu Rwanda yamara turemera ko adakwiye kugira ngo inzara ihere abagwiza tunga babwirizwa nabo gushira imitahe muri ico gisata hanyuma n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu agafasha kuko kurwanya inzara bisaba uburyo bwinshi imiliyaridi n'imiliyaridi y'amafaranga que ça demande des milliards et des milliards d'investissements sur une base annuelle.
Intumwa y'ubumwe bwa Afrika ivuga ko haheze imyaka itari mike ibihugu vyemeje kugira ico bikoze kugira ngo bigwanye inzara n'ingwara zituruka kuri yo yamara ko n'ubu impinga ikiri ndende yemeza ko hari naho biboneka ko atagushaka kwa politike kurimwo bikaboneka ko igisata c'uburimyi atanguvu zishigwamwo atinyabuna tuve mu majambo tuje mu bikorwa biboneka ashimangira cane cane amasezerano ya Maputo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho ibihugu byose vya afurika vyiyemeje ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bizoba vyaranduranye n'imizi inzara biciye mu gushira uburyo buhagije mu gisata c'uburimyi iyi nama izomara iminsi ibiri pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika karaveri niyo nkuru urakoze ihindagurika ry'ibihe rizagira ingaruka mbi ku bihugu byinshi bya afurika kuruta uko byari byitezwe mu cyegeranyo gishya cyashyizwe ahagaragara abashakashatsi baravuga ko uko umubare w'abaturage ugenda wiyongera ari nako benshi muri bo bazahura n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu myaka iri imbere inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika henry ridwell yasemuwe na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
mu karere ka farana muri gine mu burengerazuba bwa afurika barimo barahinga bitegura gutera ubusanzwe iki ni igihe cy'imvura ariko nta itutumba mu bicu abahinzi b'umuceri nka kurare muhamed baratinya ko hazaba amapfa
ihinduka ry'ibihe ryatumye imvura iba nkeya ku buryo nta n'ikigo biratugora guhinga ntitukibasha gutera umuceri kubera ko nta mvura
icyegeranyo cy'ibiro by'ubwongereza bishinzwe imihindukire y'ikirere na kaminuza ya litse biratanga integuza bivuga ko imihindukire y'ibihe iterwa n'itwikwa ry'ibitangangufu rishobora kuzateza impagarara muri afurika ikazugarizwa n'amapfa n'imyuzure
ni ubwa mbere twari dukoresheje igishushanyo kigaragaza buri kantu kimeze nk'icyo twari dusanzwe dukoresha duteganya imihindagurikire y'ibihe icyo gishushanyo rero gituma dushobora kubona imihindagurikire y'ibihe ku buryo bugaragara neza ubu buryo budufasha kubona uko ibihe bishobora kuzahinduka nabi muri afurika icyegeranyo kivuga ko imyuzure n'ubutaka butengurwa nka hano muri uganda umwaka ushize yahitanye abantu benshi biziyongera
twasanze bene iyo myuzure ubusanzwe yabonekaga rimwe mu myaka mirongo itatu ishobora kuzajya iboneka rimwe mu myaka itatu cyangwa ine mu bihe biri imbere ku byerekeye imvura muri afurika hose ibintu bizahinduka naho ku byerekeye izuba n'amapfa hazibasirwa cyane uturere twa afurika yo hagati na afurika y'uburengerazuba
ikigo mpuzamahanga gishinzwe imihindukire y'ibihe cyatangaje ko ukwezi kwa karindwi umwaka kwari gukabije gushyuha mu isi yose kurusha uko bitigeze bibaho mbere abashakashatsi n'abahanga bakaba bahamya ko abatuye afurika aribo bazibasirwa ku buryo bukomeye n'ingaruka z'imihindukire y'ibihe mu myaka myinshi iri imbere kubera kutagira uburyo bwo guhangana nazo
arakoze rero venuste nshimiyimana kuri iyi nkuru dukomeze tubagezaho izindi nkuru noneho twerekeza ku rwego rw'ubuzima mu gihe inzego z'ubutegetsi mu rwanda zikomeje kuburira abaturage kudakorera ingendo mu bice bya kongo bivugwamo icyorezo cya ebola abategetsi mu karere ka rusizi barasaba abaturiye imipaka n'icyo gihugu cy'abaturanyi gukoresha imipaka n'ibyambu bizwi mu rwego rwo gufasha gukumira ebola kugira ngo itagera mu rwanda ni mu bukangurambaga bakomeje gukorera mu mirenge yose y'ako karere ihana imbibi na kongo umunyamakuru wacu temisitoke mutijima yaduteguriye iyi nkuru iminsi yashize hano bari bari kuyicekwa aho hano hakurya mu birambo birava si iruhande rwacu siko mwahinga hano hakurya ku birava murahinga
uwo ni bwana emmanuel nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage mu karere ka rusizi aha araburira abatuye mu mirenge ya nkombo na nkanka ku migenderanire yabo n'abaturage bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera icyorezo cya ebola kivugwa mu bice by'icyo gihugu twagiye dushyiraho ibyambo byangombwa byo kwandikiraho na hano hepfo ndakihabona aho umuntu anyura bakabanza bakamusuzuma ubwo bukangurambaga bugamije gukumira ebola inzego z'akarere ka rusizi zirabukorera ahanini ku byambu bitari imipaka bikoreshwa cyane mu buhahirane hagati y'abatuye aka karere n'abanyekongo izo nzego ziragaragaza ko kugeza ubu uretse imipaka isanzwe yarashyizweho uburyo bwo gufasha mu gusuzuma ebola ku byambu bitanu binyuraho abambuka bava muri kongo bakoresheje amato naho hari abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi basuzuma niba nta wambuka ugaragaza ibimenyetso bya ebola abaturage ariko baragaragaza ko ibyari bikeya ugereranyije n'ibikoreshwa bakagira impungenge rero ko hari abashobora guca ku bidafite bene abo bakozi kandi baranduye bora ntibimenyekane hakiri kare none se abo bajya mu mana b'abanyarwanda twebwe ntibatwanduza kandi bahura nabo bakungumana batanapimwe ibyambu bihari ni ibyambu bya hariya mu mana ibyo byambu rero n'abapima ntibajya bagerayo b'abandi ubwo rero mwashaka ukuntu nyine murabigenza hari n'ahitwa ku isumo ya mariba aho hantu bakunda komokwa n'abantu baturutse hakurya cyane tukaba dufite impungenge ko baza nyine bakaza bakayitwinjizamo tutabizi nyine urumva no kuva iriya kugira ngo baza nk'uko babivuga byabagora nubwo kugeza ubu haba mu mujyi wa bukavu cyangwa se muri teritwari ya kabare no ku ijwi hamwe mu hakunda kuva abanyekongo benshi bakoresha bene ibyo byambu binjira muri rusizi nta barwayi ba ebola bari bahagaragara abaturage bo barasaba ko mu rwego rwo gukumira aho handi hambukirwa naho hashyirwa abakozi basuzuma ebola kubera ko tuba dufite ubuhahirane bwinshi n'abakongomani baraza bazanye isambaza baje guhaha ibijyanye n'imirire nk'ibijumba mbega buri kimwe cyose bagikurana mu rwanda bikimeze bityo rero tukaba twifuza yuko wenda nka buriya kiriya cyambu murabona niho amakipe menshi atsika niho bomora isambaza kenshi n'abakongomani niho bazomora hakaba rero haboneka uburyo bwihuse cyangwa se badufasha naho wenda hakaboneka uburyo bajya bapima abo bakongomani ni ibintu inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko bigoranye hagendewe ku miterere y'aka karere ka rusizi bugasaba abo baturage gukoresha ibyambu byashyizweho bene abo bakozi mu rwego rwo kwirinda no kurinda imiryango yabo bwana emmanuel nsigaye ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage hafi imirenge yose y'akarere ka rusizi ikora ku mipaka bivuze ko ntabwo aho umuturage wose abasha kwambukira ariko twabasha kubona uburyo bwo kuhashyira uburyo bwo gusuzuma twifashisha aba baganga nk'uko tubikora ahangaha niyo mpamvu twagiye dusigaza bya byambu koko dushobora kuba twakurikirana tukamenya ko umuturage winjiye wese yasuzumwe bora ni nayo mpamvu tunakangwa n'abaturage gukoresha nyine ibyo byambu n'imipaka nayo yemewe nk'urusizi rwa mbere cyangwa se urwa kane kabiri duhana na kongo ariko ibindi byambu byo biba ari byinshi cyane ku buryo tutari twabasha kuhashyira uburyo bwo gusuzuma imibare y'inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi igaragaza ko ibyambu bitanu byambukiraho amato ava cyangwa ajya muri kongo binyuraho abarenga igihumbi buri munsi aho akaba ari naho hashyizwe abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi basuzuma niba ntawe ugaragaza ibimenyetso bya ebola wakwambuka impungenge ku batuye mu mirenge ihana imbibi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko ni uko bambukira ku bindi byambu bidafite abo bakozi bashobora kuba barenga uwo mubare inzego z'ubutegetsi zikizeza ko zigiye gukora indi nyigo hakarebwa niba hari ibindi byambu byakongerwa kuri ibyo bitanu nabyo bigashyirwaho abasuzuma ebola temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yaba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shoti wevuzi guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwutwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo itatu n'umwe mu mpera z'indwi irangiye muri leta za texas na ohio ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika inzego z'umutekano za amerika zemeje ubwa mbere ko ari iterabwoba ry'imbere mu gihugu mu kiganiro na thomas kamirindi professor atanas gahungu arasobanura abo zikeka ko aribo bakora iryo terabwoba professor gahungu yigisha muri kaminuza yitwa Chicago State University muri leta zunze ubumwe za Amerika iterabwoba rirakomeye kandi riva ku buri kurabaza mu byerekeye politiki bamwe bashobora guca bavuga yuko ari cyane cyane abazungu babitera abandi bakavuga yuko ari aba bantu bose bafite icyabashabuje mu byerekeye politiki y'ino muri kino gihugu ariko cyane cyane n'abantu bashabujwe cyane bashobora mbere kuba bari ko bararaba aho abakuru umukuru w'igihugu n'abamu abo bakorana ingene bavuga abantu baje bava mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu by'abamizirima mu bihugu by'abantu bo muri amerika y'epfo bakaba rero abo bantu bakurikiza ibyo bumva bariko baravuga bariko bariyamamaza bati rero umuperezida wacu ko ari ibyo avuga reka nawe ko tubikurikize ariko muri mu ijambo amaze kugeza ku gihugu mu kanya gashize nawe yavuze ati igihugu gikwiye kwamagana abazungu b'abahezanguni wayite supremasi ni ubwa mbere nabyo abivuze ni ubwa mbere abivuze ariko urabona nk'uko tumaze iminsi tubibona yobivuga akaheza akabandanya ejo mu gitondo ntazabe yahinduye bamusabiye ngo asubire kwandika ayandi majambo mabi muri bimwe bita twita agize amaze iminsi agira ahandi ho yobikurikiza kumbure tuba twagize imana akaba yaronse mu bantu bakorana bakuru bakuru abashobora kumuhanura bati ibyo bintu wa- wama wandika bihebe kumwe mu minsi iheze bayandika ngo abo bantu bo muri za bariko baragira ibyo bintu ngo ni ukubafata umuntu akabarasa urabona ibyo bica bituma abantu babiraba hariho n'irindi jambo yigeze gukoresha muri iyi minsi avuga ngo abo bantu ngo ni abantu baje gutera mu ki- muri kimwe mu ki- mu cyongereza bokwita invasion cyangwa mu gifaransa invasion Ah, urumva rero nk'ibyo aheze adahejeje kubivu- ah, adahebye kubivuga bizogorana reka twitege yuko kumbure ubu kuba- ko ari ubwa mbere avuze ati ngo tubigwanye ko no mu majambo rero bizoheza rero biga tukabona impinduro y'amajambo abo bana abo bana ba- b'imisore abo bana bashavuye abazungu ba- bagomba kumukurikiza baze bahebe bahebe bazece baheba porofesori gahungu iyo bavuze iterabwoba bisaba ingamba zindi zo kurwanya ubwicanyi ntabwo ari ubwicanyi busanzwe kuri mwebwe mureba musesengura ibintu mukora ubushakashatsi mubona leta kuba yabivuze gutyo ishobora kuba igiye gukora iki ibyo ibyo ishobora gukora biriho ibya mbere ho byari bisanzwe biriho baravuga yuko nk'uko ba nyina perezida trump na bene yabivuze yarabibonye abantu bashobora kugenda ashobora kugenda ahariho hose yaba ndi umuzungu nka- kuza kugura imbunda cyangwa inkoho mu kirundi ah, bakandeka batarinze kuraba mugabo barabya urukobo ugasanga bamwe barabangiye boshobora rero kubuza abantu kugura uko bashaka izo mbunda bagashobora ku- kubwira umuntu agiye ku- ugiye kubigura mara iyi minsi bariko bararaba ibyo uzi ibyo wandika hanyuma mugabo ikizoguma kigora ni uko nk'ibi bintu abantu bandika bita manifestations abantu bandika biragoye gutora kenshi wamusanga babitora baramaze kubyandika mugabo boheza bakaraba abantu bamaze gukora ibintu bibi abantu bamaze gukora ibintu byo kwicana abantu bagize bagaheza bakabuza abantu kugura izo mbunda kuko warabonye muri iyi minsi abagiye muri dayitoni abagiye he kwica abantu baba bafite ibyo bigwanisho biza mbere ibigwanisho by'abasoda hariho n'abandi muri iyi minsi bamaze bafashe bigeze gufata ku ma- ku bibuga by'indege batwaye bene bya bintu bita by'imimi- amamisayirusi byo kurasa indege mu kirere urumva ibyo barashobora kubigira mugabo bizogorana ni ibyo kurinda kuyigira porofesori gahungu ndabashimiye cyane urakoze rwose urakoze
imbere y'uko dusezerana reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije ifaranga ry'ubushinwa yuwanyi ryatakaje agaciro uno munsi wa mbere ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka cumi n'umwe ibyo ni nyuma y'uko perezida donald trump wa amerika agabishije gushyira amatagisi mashasha ku rugero rw'ibice cumi ku ijana ku bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari bivuye mu gihugu cy'ubushinwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda abantu mirongo ine na babiri barishwe abandi babarirwa muri mirongo itandatu barakomereka mu gitero cy'indege cyagabwe ku mujyi wo mu majyepfo ya libiya mirongo itatu bamerewe nabi iyo guverinoma ya libiya yareze abasirikari bayoboye bayobowe na karifa haftar kuba aribo bagabye icyo gitero cy'ejo ku cyumweru mu mujyi wa morzuka naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi wa mbere ko abanyamerika bategerezwa kwiyamiriza urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba hamwe no kutihanganira abo mudasanga ibyiyumviro ibyo ni nyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu mirongo itatu n'umwe mu gitero cyabereye muri leta eh, zibiri texas na ohio urukiko rwa nigeria uyu munsi kuwa mbere rwemeye ingwate y'umuyobozi w'abashiyite n'umugore we kugira ngo babashe kujya kwivuriza mu gihugu cy'ubuhinde ibrahim zakizaki washinze muvoma ya kisilamu ishyigikiye iran muri nigeria hamwe n'umugore we barafunze kuva batabwa muri yombi mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatanu amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye ngaha kuri radiyo ijwi rya amerika dushimire pire handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma fatuma rimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro uwabihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyongabo na eugenia mukankusi tubashimire cyane rero mwese ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire ibihe byiza umugoroba mwiza kuri mwese muze kwitabira ibindi biganiro bya radiyo yanyu tubifurije rero gukomeza kugubwa neza iwanyu no mu banyu